don't see a reason why you say that the Igbos will not partake. Is the Igbos not suffering? Are the Igbos not buying fuel? Are the Igbos not buying bread? Are the Igbos not buying gari? Why will you say that Igbo? That thing is just to set confusion so that Nigerians will not be united. And they have been playing that role by disuniting the people. So they need to come out, plain, and tell us what they are doing. Oh, Because with what they are doing now, I'm sure they are not representing the Igbos. They are not representing the Igbo. They should stop all those nonsense they are doing. He said Igbo will not protest. They will not do sit at home. Where are you? Come out and tell us. Make it stop. We will be Igbo. We need to suffer them. You, Now those them, them, them where they there, and then they feel and pass. Mm. We will need to suffer them. Oh. It don't matter. Even though they sell one bag of rice, one million naira, we go chop her, we go buy her. Mm. You understand? We don't do election we don do election we gree make him go person win election dem carry am give another person say make uh, make him dey. probably he must have collected bribe because what is even keeping tinubu as we speak in that seat is the bribe that he used to give to people if tinubu does not pay bribe by this time he would have been out the army collect bribe everybody the judicial collect bribes that is why tinubu is there not that tinubu is too strong tinubu is nobody but because of the bribe he paid that's why he's there and probably the honorary honorary say. Eh? The man is doing well. He doesn't need to protest. No need to protest. Hmm. Tinubu is doing well, sir. Yes! So, this is not the time that somebody will say that, and um, because you did not support me the first time, I will not support this time. That one is lie. It's a strategy to frustrate the, the masses of Nigeria. That's a strategy. That because listen, if I'm fighting for something and you did not support me this time, even if you come back next year to support me for what I'm fighting for, I'm going to embrace you because I will feel that okay, now your eye have cleared. Come, let us join hand. I will not say because it. Can you say the same? We are enjoying. Uh, we are not protesting. We are not protesting. God is always by our side. And the, the trap where they set to catch Igbos, they catch them. I get me? The trap where they set to catch Igbos, they catch them. As see the sweet us independent. Because he has no solution. I cannot see a country that somebody will have no solution and the person will still be there. Mm. You entered when dollar was how much. Today dollar is how much. Yes, and people sir. are still leaving you. What are you working? If uh, listen, if this car spoil, and a mechanic came to fix this car. From the day the mechanic gets to that car, we will see improvement. But when the car begins to develop more fault and you allow that, that means you're a foolish person. Incompetent. Yes. I brought car with engine problem. Now I'm seeing gearbox and engine, etc. And you see allow the mechanic to be losing. You, you must be a foolish person. Wow, that is wisdom. That is wisdom. That is wisdom. So Tinubu should be impeached. He should be impeached and be arrested. Because the suffering of this country, somebody cannot block Nigeria into suffering and go free. The problem of Nigeria is that people commit crime and go free. This protest, the Yoruba people, then they wait make go come out, come protest so that they go begin kill themselves again. Uh, then they tell uh, person wey ant bite for nyash how to scratch himself. This time around, we no need to protest anything. Only wetin we dey to do na to just they watch, they see how the country dey waka they go. At the initial time, we tell them but they no gree here as e be now their body go tell them dem go collect one by one. what can we do now to hold this government accountable or we should just dey ensure am dey go. my brother nothing we can do to hold this uh, government accountable o you me and you no fit do anything because we know say na dem dem mind im dey there if you come out now say you wan go fight na your dead body you go carry for street so no need for you to come out say you wan go fight the government na be the thing wey dey there only way to go dey pray na make god help us one day make dem dey there die make dem dey there die that their body go comot for that seat. well wetin people say make dem impeach tinubu ojo. my brother if na to impeach tinubu make tinubu continue to dey rule now na morning because uh, when the election start earlier i believe everybody eye open see wetin happen we carry our birth right wetin we be na eso we carry our birthright to go sell am because of one tube of yam but now the yam don finish the one wey be hungry don start so make the hungry dey why e dey sweet me for body as e dey pain me. now wey dey talk this morning now you still wan make tinubu continue why you saying that ministry. oga tinubu go finish in tinubu go finish in four years ati dem dey say na him win na apc na tinubu win ebiloko na him turn him go finish four years and if he wan go another eight years uh, make him go na because we wey dey here we no dey suffer we be igbo we no dey suffer am. do you that is saka. na those dem dem dem wey dey there na dem dey feel am pass we we no dey suffer am o. Oh. e don master even though they sell one bag of rice one million naira we go chop am we go buy am. you understand. we don do election we don do election we gree make him go person win election dey carry am give another person say make uh, make him dey rule na. election is over. election no be twenty twenty three wey dey do am. Eh, make tinubu continue na make him dey rule us dey go. the prominent men of nigerians if the prominent men did not come out the poor masses has no power because they has no finance there is nothing you do with that money that you succeed even if you want to protect he needs money. And these men have collected money in one way or the other. They are all partakers of the corruption of this country. And that is why they are frustrating the effort of this of the masses. Because they are feeding from this corruption. Mm. There is no Nigerian worthy man that will come out and say he has not been a beneficiary of this corruption. But no problem. But this is the time for change the suffering has come. Even those that are in uh, National Assembly today, if you refuse to change it, don't worry, you will soon come back and join the masses. You will buy fuel. Mm. Don't worry. Don't worry. My name is General Asabuja, the Ikwere one, the Ogrimbo one of Niger Delta, the Masquerade of Niger Delta, the dirty water, also the good, the bad, and the ugly. Um, sir, I want to ask you about the protest that is about to take place in Nigeria at the 1st of August. What is um, your take My brother, it? this protest, they e hungry me like food. This protest, they hungry me like food. I use the opportunity to tell all youth, mama, papa, old woman, old man, young man, pregnant woman, everybody, make on come out. Make we block all airport, government house, street, Asorog, everywhere. Make anybody no go thief, make anybody no go loot, go break any shop make we block this poverty e too much This hardship too much dem no they see am um, people we are dying in silence dying in hunger dem no they see am um, a hungry man is what angry man shey they don't plan how to kill us to shoot us no problem Now so dem they kill us now, like mosquito like fly The youth make an come on 1st of august our pipo wey dey outside country I beg make una block the whole embassy all nigeria embassy in african country in all over europe north america south america far uh, middle middle east far east and also all over make una block all embassy as we we dey do here una they do that place this poverty una like them, any man will no come out for this protest any young boy i don't know whether i will call am coward for the money, resources when all of us now our own. Now some few people make we keep quiet. Highest way they go do no be arrest and killing and set up and frame up. Now highest now their handwork for all these years. But you forget say once they kill, now trouble in the cause. If they arrest, now trouble in the cause. Let me use this opportunity to advise the military, the police. Since on they kill and robbers, the robbery stop and robber don't stop. They don't stop. If they kill and robber here, then they rob the other side. Since on they kill them, they arrest kidnapper, they kill they stop. As on EM, EFCC, both police where they eh, arrest Yahoo boys. The Yahoo stop, they don't stop. If you want us to stop, make we do Nigeria well. See how Dubai they. In the vex us every day, our people they Dubai, they Germany, they Canada, they US, they UK dey france dey so many countries. why we no go do our own country today like that You know how na now na go say make dem declare me wanted make dem arrest me make dem frame me up set me up na na handwork the ones who una don arrest wetin e eh, e eh, stop matter everybody wan arrest the thing stop He no stop dialogue is better peace is better no be to set somebody or kill somebody if he kill today another person go come out you kill tomorrow another You no go stop till we change make we build nigeria see how see the hardship and the poverty see people dey die dey suffer sickness everything everybody come out first of august anywhere you dey market women fisherman fisherman people wey go farm everybody come out abeg this protest oga dey pọpọ e go sweet we go protest to the extent we pull jara military no shoot any civilian no no kill any civilian make you no turn to kenya even worse past kenya and civilian no go thief no go break any shop no drag gun with military no fight military peaceful demonstration peaceful no police station will sell everywhere shut down please i use this opportunity to call everybody peaceful demonstration I beg, we no go stop you see that ten days we go add more jara see how much for fuel see how fuel they go everybody driver make them come out keke people okada come out come out make we enter the road let's go tomorrow they go know say na person dey sponsor am who dey sponsor am una no see the hardship and the poverty una go dey find who una go accuse Now you dey sponsor na you ginger them. the highest thing na wanted and the killing and i don dey do am for years You no stop matter soldier military you wey dem go send This suffer no reach you no reach where you dey you wey dem they send go kill the protest People pipo they protest people where they protest they go kill them, they shoot them. This poverty no reach where you dey police you no reach where you dey see how our people they die for sanfisa forest how much dem dey pay dem 70000 100000 150 How much did they pay soldiers? Rather, people, the National Assembly, House, uh, House of Prayer. Everywhere, just the right to buy, they collect billion, trillion, billion. Waiting with the year for this country now. Trillion, trillion, trillion. Budget of trillion, trillion, we need to see. We the year, billion upon billion. See how much they pay the National Assembly, House of Prayer, all of them. Allowance, so many things. Billion upon billion, trillion upon trillion. How money they go? Me and you, our money, we need to see. He said, no, keep quiet. They carry the police, the intimidation, carry military, they, they, they threaten us. Everybody come out, oh. come out. First of August, come out, make we enter road. People with the outside country, block all the embassy. All Nigerian embassy shut down in outside country. All international country, all over the world. This protest, if you get music, DJ, bring them. You get Togele, boys will go play, bring them. Arabanko music, bring them. You get the one where they call Surugede. Egunde more the, sp the spirit dance, all of us go enter road. Winches and wizard come make we enter road. Witchcraft make we enter road. Ogbanje and Mommy Water join us make we enter road. beg, native doctor, juju people, join us. Muslim and Christian, join us make we enter road. Tigers, come make we go. This protest go sweet. It e go sweet. Everybody wake up. Stand up and fight for your right wake up This protest oga dey pọpọ we no agree. soldier military day or day you see dat song wey dem dey sing dey your day we no come for now see american soldiers german soldiers south african soldiers see their salary see how they look good see Nigerian soldiers how they do them. see Nigerian police tomorrow go say make police no take bribe make dem no take bribe for how much you dey pay them? You say make police no take bribe, military no take bribe. How much be their salary? Peanut. People where they do the field worker, how much? Big or garden day office, they carry million upon million, billion upon billion. Field workers, they suffer. Field workers, they suffer. How much do they pay field workers? How much do they pay the soldiers, the people where they road, street people, where they do the main job? The police people where they go for arrest, everything, how much? Military where they do everything, how much? Now, Oga, Oga, they carry billion upon billion, I keep quiet. They don't send on to come kill us now. They don't send on to come shoot. Make on a shoot. On a no get brothers, on a no get relative. Make on a shoot as on a, on a no get conscience. Make on a kill us. We no go stop. You see, this protest go sweet. All over the world. Come out. This poverty don't too much. A hungry man is what? Angry man. Come out. See how much be our money. had Naira fall, fall, fall to the extent all over the world, Naira don't get value. You say, keep quiet. How much for Gary? How much for rice? See Pepe. The one will be saying, now we the produce. Now we the farm them." When we talk, ah, set them up. Use one to set them up. Frame them. We no go green. We no go green. Make we enter road. Kick up. Some people say they want kick up Friday. Some say they want kick up Saturday. one, let's go. But first of August, anywhere you dey, because we don't hear say that dey plan to carry patrol team dey patrol everywhere dey threaten people They are not my way i think una know say e get one word say threaten na wetin na water no kill civilian o if you kill civilian the thing fit turn to another thing if you kill shoot civilian if fit turn to another thing another one again everybody hold their phone to video any any military any policeman make una dey do video so we go get evidence video everywhere video do video enough video make we catch where they shoot our people do enough video they post make international community community hear them, make un hear them. as this poverty they sweet america they sweet us make it make them make them just look am overlook them. this poverty don't too much every time our people they run go outside country run go outside outside people no go come here come stay Waiting at the preach do our country well reduce everything give us peace